Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi inshuti zacu bavandimwe ndabaramukije ikaze kuri radiyo ijwi ry'Amerika ubu ni saa kumi n'imwe n'igice i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi byaratwunguye guverinoma nk'igifaransa nk'ubu utakizi neza kugisoma urakimenya neza kugisoma nicyo bya- byadufashije cyane rwose igitabo turagitahana tukagisoma tukamenya gusobanura ijambo twasomye kandi tukamenya no gusoma neza igifaransa uyu ni umwe mu banyeshuri bo mu kirundo mu burundi avuga ku buryo ibikorwa byo mu kiruhuko byabafashije turaza kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi baramutse neza
mwaramutse Eugene Mukankusi umuryango w'ubumwe bwa afurika uragabisha abarundi ko injyane za politike zibonekeza muri icyo gihugu zishobora kugira ingaruka mbi ku burundi no ku bihugu byo mu karere ibyo byashyikirijwe na nkosazana dramini zuma arongoye uwo muryango mu itangazo yashyikirije kuri uwa mungu iryo tangazo rije inyuma y'aho hiciwe koroneri jean bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare mu burundi iryo tangazo ribandanya rivuga ko abantu bataramenyekana ari bo bishe koroneri jean bikomagu mu gihe yari atashe mu rugo iwe mu gisagara cya bujumbura urwo rupfu ruje rukurikira urwa liyetena generali adolphe nshimirimana yahoze ari umuhanuzi wa perezida nkuru nziza mu by'umutekano Dlamini Zuma abandanya avuga ko urwo rupfu rwa koroneri bikomagu hamwe n'ubundi bwicanyi bwabaye mu mezi aheze bigaragaza ko uburundi bugeze mu bihe bikomeye cyane kandi bishobora kugira ingaruka mbi ku burundi ubwabwo no ku bihugu byo mu karere buherereyemo uwarongoye umuryango w'ubumwe bwa afurika ashimikira ko hakwiye kuba ibiganiro mu ntumbero yo kurondera amahoro arama n'inyishu ku njyane za politike zibonekeza mu burundi ibi bihe by'umutekano muke uburundi burimwo byatanguye mu kwezi kwa kane uyu mwaka aho perezida nkurunziza atangarije ko agiye kwitoza ikiringo kigira gatatu iyo ngingo perezida nkurunziza yafashe yatumye ahakwa ubwiwe gukurwa ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu kurangiye bituma kandi abarundi batari bake bapfa perezida nkurunziza yagirizwa guca kubiri n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yi arusha yatumye hahagarikwa intambara hagati y'abenegihugu uburundi bwari bumaze imyaka cumi n'itatu perezida salvakir wa sudani y'amajyepfo yashitse kuri muri etiyopiya kuri wa mungu aho yagiye mu biganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara imaze amezi mirongo ibiri muri icyo gihugu cya sudani y'amajyepfo amazina y'intumwa z'abaroberi barwanya leta ya perezida salvakir bazitaba ibyo biganiro byo kuri wa mbere ntiyari bwamenyekane gushika ku mugoroba yo- wo ku munsi w'imana mwomenya ko ibyo biganiro bizoba byitabwe kandi n'abakuru b'ibihugu bya kenya uganda etiyopiya na sudani leta ya sudani y'amajyepfo n'abaroberi bayigwanya basabwa n'amakungu ko bakwiye gushika ku masezerano bwa vuba bwango kandi bakayatera ko umukono leta ya indoneziya imenyesha ko ibisigarira by'indege y'icyo gihugu yazimiye kuri wa mungu byatowe ku misozi yo mu ntara ya papua iri mu buseruko bw'icyo gihugu iyo ndege ikaba yagize isanganya ku munsi wa mungu bitewe n'ikirere kitari kimeze neza iyo ndege yari yavuye ku kibuga cy'indege cya sentani kiri ku mugwa mukuru wa papuwazi jahapura igana mu kirere mu karere k'aho bita oxibire akarere kagizwe n'imisozi ihanamye cyane iyo ndege yari itwaye abantu mirongo itanu na bane bagizwe n'abantu mirongo ine na bane bakuze abana batanu hamwe n'abandi batanu barimo abadereva bayo n'ababafasha iyo ndege abajejwe kuyobora indege batanguye kuyibura haheze iminota cumi n'itanu ihagurutse gushyika ubu ntibiramenyekana ko hari abashoboye kurokoka muri iyo ndege umushikiranganji wa pakisitani mu ntara ya punjab yarishwe kuri uyu w'imana ahitanywe n'ikibombe cyaturikijwe n'umwihebyi icyo gitero icyo kibombe cyahitanye kandi n'abantu cumi na bane shuka kanzada yiciwe aho aba mu gace kitwa atoke ku birometero ijana mu buraruko bushira uburengero bwa islamabad abari hafi yaho bamenyesha ko uwo mushikiranganji yari kumwe n'abantu barenga mirongo itatu mu nzu yiwe igihe umuntu yitwaje ikibombe yinjira aca aragituritsa naho abajejwe kumucungera umutekano bari bagerageje gutesha uwo mugizi wa nabi uyu mushikiranganji kanzada yari arongoye ibikorwa byo kurwanya abatariba muri pakisitani
aroyizi urakoze kuri aya makuru inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu vewa akadomo komu mu burundi gukurakuranwa ku buyobozi bwa komine ya kirundo byatumye ibikorwa byajyaga biteganyirizwa urubyiruko bidakomeza ibyo bivugwa n'umujyanama wa burugumesitiri ushinzwe imibano n'imico urubyiruko ruba mu miryango ikennye rukavuga ko n'utuzi twajyaga tubafasha kuriha amashuri tutakiboneka muri ino minsi cyakora ibigo bishobora kungura abana ubumenyi byo birahari ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
ubwo n'urwaruka rw'abana biga mu mashuri mato mato mu kirundo aho bariko bakina inkino zisaba ukwiyumvira mu kigo crack aricyo mu majambo yose centre de lecture et d'animation culturelle ubwo rwaruka ruvuga ko rudasohoka uko rwinjiye muri ico kigo aha mu kigo crack mwebwe ubu tubasanze ngaha mwaje kubwira ande gukina no gusoma ibitabo mwe ndabona muri ko murakina uru rukino rwitwa ngo iki bagwitwa rudo imbere y'uko muza kurukina mbega mwari muruzi canke babanje kurubigisha hari ababanje kukwiga eh, n'abandi baje baru ni bande barubigishije bakuru bacu abo muvukana canke abakorangana abo tuvugana sinabwigije nabo ngaha Eh, nazo ndaraba ngene barukina nanje nkaca ndarumenya muri ubu buruhuko iki kigo cyabamariye iki nk'uko ibitabo babizanye byatwongereye ubumenyi biba byaratwunguye vuma nk'igifaransa nk'utakizi neza kugisoma urakimenya neza kugisoma nicyo bya- byadufashije cyane rwose igitabo turagitahana tukagisoma tukamenya tuka- tukamenya ku- kwis- gusobanurira ijambo twasomye kandi tukamenya no gusoma neza igifaransa Eh, murakoze nawe urakoze doroteya niyonsaba umwe mu bakozi bakorera ico kigo avuga ko urwaruka rugihurumbira ku bwinshi baraza nyine tukabafasha baga- bagasoma ibitabu bagakina amaje hanyuma turatonda kuva mu gitondo kugeza midi hama tukagaruka pemidi kenzeri abana baraza ku bwinshi aba babyeyi barazana abana mugabo abana bakuze akenshi barizana akamaro kibafitiye ubu abana bahora baca bagenda kubuza birirwa ku marigara ariko baraza muri iki kigo tukabokipa tu- bagasoma ibitabu bagakina amaje amasaha ageze bakagenda kuruhuka wa mwanya bari kugenda ku marigara bakaba bariko barungura ubwenge urwaruka ruri mu mashuri yisumbuye rwahora rutegekanirizwa ibikorwa biruhuza mu makomine mu biruhuko bikuru nk'ibi ariko ubu siko biri kumvo dusigurirwa na daniel macumi umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe imibano n'imico kama turavye ibi bihe twari turimwo ubu n'ibisikanya mu makomine biragora gutunganya kuko bitwara n'uburyo butari buke hariho bari abajyango batangura amabanga ubunyene eh, abandi nabo o, ba- bariko bara- baraheza igihe ariko ndetse ivyo vy'amakando travaye hariho n'ibindi abana bashobora ku- kuba barakora nk'aha ah, turafise ibigo bitari bike ngaha ah, ku ntara eka no mu makomini ibigo bishobora gufasha abana ntibagume bagira bayerera hariho ibigo vy- birimwo amamashini aj- ajya agez- agezweho hari ibigo birimwo ibitabo byo gusoma ugiye hirya no hino ku mugoroba urasanga urwaruka ruriko rura- rurinonora imitsi barafashwa muri ubwo buryo naho ayo makando travaye yo badahari iruhande y'ivyo bikorwa abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye baturuka mu miryango ikenye bakunze kumara ibiruhuko nk'ivyo mu bikorwa vy'amaboko bibafasha kurondera amafaranga y'ishure ubwo buzi bavuga ko buriko buboneka nabi nabi muri kino gihe kubera ibihe vya politike burundi buhitiyemwo ni akazi k'igihede niko dusanzwe dukora ngaha twebwe dukorana n'abafundi nyine baba bajeje kuba kuko babamwo barubaka inzu nyine tukaza turabahereza nshaka akazi cyo kamfasha ndakorera amafaranga amafaranga ndayakoreye nkara- nkabona ikizo- icyo nzu yakoza kubera uburuhuko bumwe burasa n'uburangira nkagu- nkaguramo ibikoresho by'ishuri nanje aba- aya mafaranga niko kazi yazofasha n'icyo mbona kiri imbere karabuze ni gakeya kubera n'ababosi bari kugatanga siho bari bamwe bamwe nabufata yuko nk'abari gusohora imitahe bubake amazu ugasanga baragize ingwane nyine byarabashikiye bagahunga niyo mpamvu mbona ako kazi gasa n'akagabanutse ariko we n'imitende ni imitende ndashimira imana kuba narakarose n'abajya batakarose nabo no kwihangana nabo bagiye bazokaronka ikindi gihe nubwo ingaruka mbi z'uko kubura ibikorwa bifatira urwaruka mu buruhuko zidashoka zigaragaza ikiboneka n'uko hari urwaruka rutari ruke rw'abanyeshuri ruri mu biruhuko rugira uruja n'uruza mu mabarabara bikagaragara ko ari kubura ico rukora ha mpande y'urundi rutari ruke rwarangije amashuri ariko rutabasha kubona akazi mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyi nkuru tunyarukire noneho muri kenya mugenzi wacu oriane itanga ishaka aratubwira ibyiza byo kurera abana umuntu atibyariye hakirwa abana bakeneye imiryango ikigo cyagizwe mu bihumbi bibiri n'indwi cyagereranyije yuko hariho abana bagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo itanu bakora kandi bakaba mu mayira y'igihugu cya kenya ibihumbi mirongo itandatu muri bo bakaba baba mu gisagara cya nairobi amashyirahamwe ajejwe kuronderera abo bana imiryango ibarera yaragerageje kugabanya ivyo bitigiri yamara kudategera neza ivyerekeye ukurera canke ukuregwa n'imiryango umuntu atavukamwo ni imwe mu ntambanyi z'igikorwa cyo kurondera abo bana imiryango ibarera kate irungu ni umubyeyi w'abana babiri umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'umwana w'umukobwa w'imyaka umunani akizero kawe n'umugabo wiwe ko kutaronka umuryango wabo bwite kahatswe kuzimangana bari barubakanye imyaka irenga umunani bipfuza ikibondo ntibakironke kugeza aho bafata ingingo yo kurondera umwana avuye mu yindi muryango borera mu majambo yiwe kate avuga ati nibaza ko kurera umwana utavyaye ari ikintu ciza iyo utabashije kwibaruka uwawe bwite kuko biguha akaryo ko kuronka umwana kandi bikaguha akanyamuneza ko kuba umuvyeyi ati nibaza yuko vyoba vyiza abanyakenya babonye iciza kiri mu kurera umwana atari uwawe season otwoma ni umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa little angels network ikigo kirera abana cuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kikaba gifasha kuronkera imiryango abana bashika ku majana atatu buri mwaka avuga ko muri kenya abantu batarategera neza ibijyanye no kurera cyangwa kuregwa n'umuryango umuntu atavukamwo otoma avuga ati kimwe mu byiyumviro abantu bafise ku vyerekeye kurera canke kuregwa n'umuryango umuntu atavukamwo ni uko abantu bakeka ko abantu barondera kurera umwana atari uwabo ari abantu batabasha kuvyara ati ivyo rero vyatumye hategerezwa gutangwa inyigisho nyinshi cane mu banyagihugu tubasigurira ko n'imiryango ifise abana yivyariye ishobora kurera abandi bana ikindi ciyumviro kitari co ni uko abana umuntu ativyariye badafise imico myiza canke ko ari ikintu kidasanzwe kubona umuntu arera umwana atari uwo yivyariye utwoma arongera akanegura iciyumviro abantu bafise c'uko amafaranga amashyirahamwe ajejwe kuronsa imiryango abana ari menshi cane amafaranga asabwa angana n'amadolari amajana ane ni ukuvuga amashiringi ibihumbi mirongo ine uwo muvyeyi kate irungu avuga ko abana baregwa mu miryango itari y'iwabo ataho batandukaniye n'abana umuntu yibarutse ataba abandi bana bazanana umunezero canke ibibazo nk'uko biba bimeze kuri buri mwana wese umufasoni otwoma asaba imiryango ifise abana yivyariye kugurura imitima yabo n'ingo zabo bakakira abana badafise imiryango yabo biciye mu mashirahamwe abijejwe ibi biganiro by'ijwi ry'amerika mubyumvira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook kuri radiyo yacu voa no kuri site yacu ariyo wewewe akadomo radiyo yacu voa
ehe nawe hano ureba neba murabona mwatoranye umugabo wo gutunga ibigwanisho mubifitiye uruhushya ndabinginze ntimuze muhemukire igihugu cacu ngo mubihindukirize kubo mwokingiye naje tuzohemukira ibyo urashima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu uramuka ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki naho nyine wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera niyo ngo waragarutse
murambabarira umugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo hindira ndagutekera impanuro nawe wowe bigiye Reka nigire.
urabona ko mwari mwaje kugandara ku muvyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi ba nabi mve yashe ndabasavye ntimurukurikize amaraso murabona mu gihe c'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagirizwa amaraso ya mwene wabo Eh, kumena umutwe murabinyemereye umenye neza nawe birakuraba yewe mutagondwa mutagondwa ako ni akamo mutewe na sitidiyo y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tunyarukire noneho mu rwanda jean claude munyandinda adufitiye amakuru ya siporo n'imikino ejo bundi kuwa gatandatu kuri hoteli umubano ku kacyiru harangiye amarushanwa mu mukino wo koga ndetse n'uwa tenisi ayo marushanwa yari amaze icyumweru yahuje abakinnyi bari baturutse imihanda yose barimo abanyarwanda n'abanyamahanga mu mukino wo koga wahize abandi mu cyiciro cy'abagabo avuga ko uburambe afite muri uyu mukino aribwo bwatumye arusha abo bari bahanganye nitwa niyo mugabo jackson abantu bakora mu karere ka karongi intara y'iburengerazuba uyu mukino wo gusiganwa mu koga wawutangiye ryari mbona utangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri nkomeza nkina mu- kugeza muri za bibiri gatanu za bibiri n'umunani najya gusohokera ikipe y'igihugu y'u rwanda muri bibiri karindwi ngiye muri australia gukina championship melbourne park ibanga baba bakoresheje n'irihe kugira ngo witware neza uba uwa mbere muri irushanwa ryateguriwe kuri hoteli mubano Eh, ibanga nari ndi na na entrenema nyinshi no kumva mbikunze kandi nkumva ko ari ibyanjye cya mbere na mbere ku- kumva ko eh, bi- ari njyewe biriho ibindi bikaza kuza nyuma Ah, niryo niryo banga mbese entrenema nyinshi kumva ko ari ibyanjye uwo mwari muhanganye wabona ko urwego rwabo ruhagaze hehe urebye bariya ni barumuna banjye nk'iyo nje gukina hari igihe mbona harimo abashyashya bitewe n'uburyo ngewe nabitangiye kera nabyo bikanshimisha cyane kuko iyo mbonye urubyiruko rurimo rwitabira umukino wo koga mbona koko cya kintu nakurikiye ko gitangiye kumenyekana mu gihugu kandi gitangiye kugira indi ntambwe uwaje ku isonga mu cyiciro cy'abakobwa yabaye uwase saha uruhande rw'umukino wa tenisi mu bagabo igikombe cyatwawe na ernest habiyambere atsinze olivier havugimana amaseti abiri kuri imwe mu bakobwa ingabire megane niwe wabaye wa mbere nyuma yo gutsinda gisele umumararungu amaseti abiri kuri imwe ingabire megane yabwiye ijwi rya amerika ko nubwo yatsinze ngo nta kintu kinini yarushije uwo bari bahanganye kuri finale gusa icyagaragaye hagati yanjye nawe ni uko twese twari twariteguye kuko twatangiranye imyitozo twari tumaze iminsi mu myitozo hafi nk'amezi abiri kuko turimo twitegura jeze afurika mu by'ukuri niwe twakoranaga imyitozo Eh, gusa yakinnye neza mu by'ukuri ushobora yari asanzwe akina kuba amutsinze ntabwo ari uko namurushaga cyane wenda ah, namurenzeho gato ariko ku- mu by'ukuri nanjye numvaga mbona nabonaga ko ari bunsinde ku iseti ya mbere yari yayi- yari yantsinze yanatsinze nabi size numvaga yuko nyine ari bunsinde ariko ni kubw'amahirwe icyagaragaye nyine ni uko wenda hari ikiba kirutanwa kuko njye amakompetisiyo menshi kumurusha nicyo kintu cyagaragara kuko bavuga ngo ndamurusha ngo murusha wenda tenisi oya ahubwo ashobora kugaragara uburyo uko murusha amakompetisiyo menshi murusha tekinike ariko nta kindi kintu murusha umuyobozi wa hoteli umubano yateguye aya marushanwa ya tenisi no koga asanga iki gikorwa ari ingirakamaro cyane cyane ku rubyiruko nitwa ndarifite azarias ndi umuyobozi wa hoteli umubano aya marushanwa ni amarushanwa twateguye tuyita open hoteli umubano tournament cyangwa se irushanwa mu buryo bwaguye muri hoteli umubano rikaba ryari rigizwe n'imikino itandukanye harimo cyane cyane umukino wa tenisi ndetse n'umukino wo koga ibyo tubitegura twari duteganije cyangwa se twari dufite intego yo kureba ku rubyiruko cyane cyane kugira ngo turushishikarize gukurira mu gukora iyi siporo cyane cyane kuko tuzi ko ari siporo igira umumaro bityo urubyiruko aho kugira ngo rujye mu bintu bitagira umumaro bitagirira inyungu igihugu ahubwo tubashishikarize kuzamukira mu mikino nk'iyi ngiyi ku buryo eh, twumva bakomeje kandi twumva natwe dushishikajwe no kubashyigikira bakomeje bakaba bagera no ku rugero rushyitse bakagera ku ku marushanwa mpuzamahanga biteganyijwe ko aya marushanwa azaba ngarukamwaka kandi hakiyongeramo n'indi mikino yari claude munyandinda i kigali
Yeah, once again, Ashley the hits. Dr. Jack Production. Oya sinaha, saziranjani. Urukundo mukunda ruzatuma mugabo mugwa inyuma. Oya sinaha we, saziranjani we. Urukundo mukunda ruzatuma mugabo mugwa inyuma. Nkorako, nkorako, nkorako. Mugabo wanje nkorako, nkorako. nkorako nkorako mugabo wanjye nkorako kunkorako wumva isoni nyegera umpobere umvumbatire unyikundire nanjye nkwiteho kunkorako wumva isoni nyegera umpobere umvumbatire unyikundire nanjye nkwiteho yajureka gushinga amagambo yabashaka ngo tumaramara jya ubima amatwi ubima umwanya sheri twidedere nkorako nkorako nkorako mugabo wanjye nkorako oya sinaha sansiranjyane urukundo ngukunda ruzatuma mugabo nkugwa inyuma oya sinaha we sansiranjyane we urukundo ngukunda ruzatuma mugabo nkugwa inyuma nkorako nkorako nkorako mugabo wanjye nkorako nkorako nkorako nkorako mugabo wanjye nkorako kwako mimi ni shadata mimi sitoenda pale wala sitoenda huku ni shadata I'm addicted to you you addicted to me without you I go cry I go lose my heart and soul so come hold my hand let's go to the other and I'ma be your woman forever wherever you go I go touch me touch me my baby touch me my baby my baby my baby nk'uko bisanzwe muri uyu mwanya ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ubufatanye mu ntambara yo gushakisha joseph kony umuyobozi w'umutwe wa lords resistance army umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bugeze mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika abadepite barenga icumi mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana joseph kony n'umutwe wa lra kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyokomuntu umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri sena ya leta zunze ubumwe za amerika ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga amerika ikomeje guha ibihugu bya afurika kugira ngo bihangane na konyi n'umutwe we iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba tariki ya cumi z'uku kwezi kwa munani abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga bukware bwanakonyi n'umutwe we banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu konyi akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye hashize imyaka irenga icumi konyi n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya uganda repubulika iharanira demokarasi ya kongo sudani y'epfo na repubulika ya santarafurika ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi binatuma abarenga ibihumbi magana ane na mirongo itanu bava mu byabo ibihugu bya uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya rra ariko ntibabigeraho icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa afurika yunze ubumwe umuryango w'abibumbye leta zunze ubumwe za amerika n'indi miryango bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese iki cyemezo cy'inteko ishinga amategeko ya amerika ni ikimenyetso cy'uko amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba repubulika ya santarafurika aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kuwutsinda burundu leta zunze ubumwe za amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato ibiganiro byacu by'iki gice turaba tubishoje mbere yaho ariko haroyizi bigirimana harabanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo aroyizi umwanya ni uwawe
ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika riragabisha ubu abarundi ko injyane za politiki zibonekeza mu burundi zishobora kugira ingaruka mbi ku burundi no ku bihugu byo mu karere uburundi buherereyemo ibyo byashyikirijwe na nkosazana Dlamini Zuma arongoye uwo muryango mu itangazo yashikirije kuri wa mungu itangazo rije inyuma yaho hiciwe koloneli yohani bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru bya gisirikare warongoye umuryango w'ubumwe bwa afurika ashimikira ko hakwiye kuba ibiganiro mu ntumbero yo kurondera amahoro arama n'inyishu ku njyane za politike zibonekeza mu burundi perezida salva kiir wa sudani y'amajyepfo yashyitse muri etiyopiya kuri wa mungu ahagiye mu biganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara imaze amezi mirongo ibiri muri icyo gihugu cya sudani y'amajyepfo mwamenya ko ibyo biganiro bizoba byitabwe kandi n'abakuru b'ibihugu bya kenya uganda etiyopiya na sudani leta ya sudani y'amajyepfo n'abarobere bayigwanya basabwa n'amakungu ko bakwiye gushyira ku masezerano vuba bwangu kandi bakayatera ko umukono leta ya indoneziya imenyesha ko ibisigarira by'indege y'icyo gihugu yazimiye kuri wa mungu byatowe mu misozi yo mu ntara ya papua iri mu buseruko bw'icyo gihugu iyo ndege yari itwaye abantu mirongo itanu na bane bagizwe n'abantu mirongo ine na bane bakuze abana batanu n'abandi batanu barimo abadereva n'ababafasha gushyika ubu ntibiramenyekana ko hari abashoboye kurokoka muri iyo ndege umushikiranganji wa pakisitani mu ntara ya punjabu yarishwe kuri w'imana ahitanywe n'ikibombe cyaturikijwe n'umwihebyi icyo gitero cyahitanye kandi n'abandi bantu cumi na bane uwo mutegetsi yitwa shu shuja ganzade yiciwe aho yahoraba hitwa atoke
urakoze cyane aroyizi bigira imana kuri ayo makuru wongeye kutwibutsa ibiganiro byacu by'iki gice cya mbere birahumuje iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa kumi n'ebyiri kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje mbifurije mwese ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
murumva ijwi ry'amerika abakunzi badusangira ijambo ndabasuhuje kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi muri studio z'ijwi ry'amerika inteko ishinga amategeko y'u rwanda tariki ya cumi y'ukwezi kwa munani nibwo yatoye umwanzuro usaba ko hajyaho komisiyo ishinzwe kuvugurura itegeko nshinga uwo mwanzuro wafashwe nyuma y'uko abagize inteko ishinga amategeko bagejejweho raporo y'ingendo abadepite bakoreye mu mirenge igize u rwanda bumva ibitekerezo by'abaturage banyuranye ku ngingo yo kuvugurura itegeko nshinga abanyarwanda batoye mu mwaka wa bibiri na gatatu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi i kigali mu rwanda yakurikiranye ibikorwa by'inteko mu mirenge magana atatu mirongo itatu n'itandatu yasuwe n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abadepite babonanye n'abaturage bararenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani abo baturage bongeye gushimangira impamvu nyinshi basanga ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa bakagumana na perezida paul kagame akabayobora mu banyarwanda barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani bifuje ko bagumana na perezida paul kagame icumi nibo bonyine banze ku itegeko nshinga ryahindurwa kandi basobanura impamvu zabo visi perezida w'inteko ishinga amategeko jeanne d'arc uwimana impaye arabisobanura ingingo ntiyavugururwa ahubwo hashaka undi w'intwari nkawe wamwigiraho akayobora imyandikire y'ingingo y'ijana na rimwe ivuga ko nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyiri ku mwanya wa perezida wa repubulika bakongera bakibaza ikibazo ngo ingingo ntigomba guhinduka kubera ko ijya kujyaho hari impamvu zabyo ahubwo muri iyi myaka ibiri isigaye hagomba gutegurwa undi nanone bakibaza ngo iyi ngingo iramutse ihindutse hakazaza abandi badafite imiyoborere nk'iya nyakubahwa paul kagame byagenda biti abandi bati ntiyari akwiye kwiyamamaza kugira ngo batazagira ngo arashaka kugundira ubutegetsi hanyuma bakongera bati yakoze neza akwiriye kuruhuka mu bifuza kugumana perezida paul kagame batanze impamvu nyinshi bavuga ko yahagaritse jenoside yacyuye impunzi yarwanirije ubucengezi ndetse abenshi bakanifuza ko manda kuri perezida paul kagame zitavugwa ahubwo yabayobora kugeza igihe azasazira visi perezida w'inteko ku byerekeye umubare wa manda abanyarwanda benshi bavuze ko nta mubare wa manda n'inshuro byagenwa kuri perezida paul kagame ahubwo ko yayobora igihugu kugeza ananiwe yamara gusaza akazaba umujyanama w'igihugu ariko bigakorwa kuri we gusa abandi bajyaho abanyarwanda nibo bazemeza igikwiye gukorwa nyuma ya perezida kagame abandi bose bajya bahabwa manda imwe y'imyaka irindwi ikongerwa ari uko bagaragaje imyitwarire n'imiyoborere myiza hari abandi baturage bavuze kuri manda ya perezida wa repubulika ko y'imyaka irindwi ariko ikagenda ivugururwa inshuro nyinshi abandi bagenda bavuga imyaka itanu gusa abadepite bagejejweho iyi raporo hari byinshi basanze bitaritaweho kandi ngo byaravuzwe n'abaturage wiri depite gatabazi jean marie vianney nko mu karere ka gicumbi abikorera bagaragaje yuko ari abikorera ndetse n'abandi bagaragaje yuko nibaramuka bagize uwatuma hataboneka ubushobozi bwo gukora amatora ngo biteguye no gutanga ubushobozi bwabo ariko amatora akaba iyo tumwanyajeho ni nziza nayo irakomeye aho abanyarwanda bavuga bati niba abazungu badukangisha amafaranga y'amatora twiteguye kuba twakwikura ibikwembe tugashaka imishanana tugashaka ubushobozi mu mafaranga tugatanga imodoka zacu ariko amatora agakorwa mu gihugu ndetse bakanatera n'indi ntambwe hari abagaragaje ati usibye nawe kumwemeza akatwemerera n'abazungu cyangwa abirwanya tuzabemeza bumve ukuri kw'abanyarwanda nyuma yo kugezwaho raporo abadepite basabwe ko bitarenze ejo mu gitondo abadepite bifuza gutangiza uyu mushinga w'itegeko bagomba kuba bamenyekanye maze bagahabwa abakozi b'inzobere umushinga w'itegeko ugamije kuvugura itegeko nshinga ugatangira kwandikwa neza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga kuri iki kibazo cy'itegeko nshinga mu rwanda abagize sena nabo bakoze ingendo ku mirenge inyuranye y'igihugu baganira n'abaturage ku kibazo cyo guhira itegeko nshinga komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda umutwe wa sena yagejeje kuri sena yose raporo y'icyo abaturage bavuga ku cyifuzo cyatanzwe na bamwe mu banyarwanda cyo guhindura itegeko nshinga ngo umukuru w'igihugu paul kagame akomeze kuyobora umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali yakurikiranye imurikwa ry'iyo raporo muri sena eric bagira ubusa komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza muri sena ivuga ko yakoze raporo igendeye ku byiciro by'ingeri zitandukanye z'abanyarwanda batanze ibitekerezo ku itegeko nshinga ubw'inteko ishinga amategeko y'abasuraga mu byumweru bibiri byashize ni raporo ibumbiye mu cyegeranyo cy'amajwi n'amashusho y'abagaragara banumvikana bashima ibyiza perezida paul kagame amaze kubagezaho mu nzego zose ibyifuzo by'abasabye ko umukuru w'igihugu yakomeza gutegeka binyuze ku guhindura itegeko nshinga ngo biratandukanye senateri apolineri mushinzimana perezida wa komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza mu mutwe wa sena abenshi bagaragaza ko basaba ko nyakubahwa paul kagame yakwemererwa kwiyamamaza ubuzima bwe bwose abandi bakavuga bati yakwemererwa kuyobora igihe cyose eh, agifite imbaraga eh, kugeza igihe azumva atagishoboye abandi bakavuga bati yakiyobora amara y'imyaka irindwi kandi akemera kwiyamamaza igihe cyose abaturage bakimufitiye icyizere nyuma yo kugaragaza ibikubiye muri iyo raporo ya komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza umutwe wa sena abayihagarariye bagejeje kuri sena imyanzuro ikurikira senateri mushinzimana umwanzuro wa komisiyo ni uko sena isabwa gushyira mu bikorwa ibitekerezo n'ibyifuzo by'abanyarwanda byanyuze mu busabe bwanditse no mu biganiro ingingo y'ijana n'imwe y'inteko ishinga ikavugururwa hakurikijwe ibijyanye n'inteko ishinga ndetse n'andi mategeko umwanzuro wa kabiri sena yasaba kandi ko mu bubasha n'ubushobozi bwayo yasuzuma ikanasesengura izindi ngingo z'inteko ishinga zikwiye kuvugururwa komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza kandi muri sena yasabye ko yagenerwa ibyangombwa byose igashyirirwaho na komisiyo y'impuguke mu kuyifasha kunoza uyu murimo werekeza mu guhindura itegeko nshinga n'imyanzuro abasenateri uko ari makumyabiri na bane batoreye nta wifashe nta n'impfabusa mu baturage basaga ibihumbi magana abiri mirongo inani na bitanu bakomoka mu turere cumi na kamwe abasenateri bagezemo bashyira ahagaragara raporo yabo ntibavuze imibare y'abahakanye ku itegeko nshinga ritakorwaho ariko ufatiye kuko bavugaga bamwe mu batarabyifuje byumvikanishaga ko ari mbarwa hafi ya ntabo imibare isanzwe y'abasabye mu nyandiko guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame akomeze gutegeka barasatira miliyoni enye n'umuturage umwe rukumbi wanditse ahagana ko itegeko nshinga ryahinduka ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga u rwanda rugenderaho ari nayo yahagurukije rubanda ivuga ko umukuru w'igihugu atemerewe kwiyamamaza inshuro zirenze ebyiri imwe ku myaka irindwi igihe ingingo yaramuka ivuguruwe izaba ifunguye imiryango kuri perezida kagame ku kongera kwiyamamariza gutegeka u rwanda nta gihe kiramenyekana cyo kuzatorera akamarampaka ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu biganiro byacu binyuranye cyane icyadusangira ijambo mu minsi yashize ijwi ry'amerika ryakomeje kuvugana na bamwe mu banyarwanda bari hanze y'igihugu abenshi muri bo bahagarariye amashyaka ya politiki n'amashyirahamwe atagengwa na leta bose basobanuye uko bumva ikibazo cy'itegeko nshinga n'amatora ya perezida mu myaka ibiri iri imbere si abo gusa ariko ijwi ry'amerika ryakomeje kuvugana n'abandi banyarwanda bari imbere mu gihugu basobanura icyo batekereza ku kibazo cy'itegeko nshinga kugeza ubu muri dusangire ijambo ijwi ry'amerika ryavuganye n'abanyarwanda bari mu gihugu barenze icumi bumvikanisha ko badashyigikiye ko itegeko nshinga ryahindurwa mu kiganiro cy'uyu munsi ku buryo bw'umwihariko turakomeza tuvugana n'abandi banyarwanda turahera kuri umwe ku buryo bw'umwihariko wiyemeje kwandikira inteko ishinga amategeko y'u rwanda ayisobanurira ko itegeko nshinga ritahindurwa uwo ni bwana vetus nshimiyimana twaganiye mbanze ngusuhuze bwana nshimiyimana vetus urakomeye cyane yego gira amahoro ndakomeye wowe uri umwe mu banyarwanda ariko nturi mu banyarwanda icumi inteko yatangaje ko bemeje ko badashyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka ariko wowe wafashe iya mbere rugikubita wandikira inteko uyimenyesha ko utifuza ko itegeko nshinga ry'u rwanda ryahinduka wabitekereje uti mu kwandika iriya iriya leta nyijyana ku nteko nshinga amategeko nabitekerejeho ntabwo ari aho bose ngo nshyire aho ngaho nabitekerejeho bitewe n'ibyo biyamamazaga bavuga ko bazageraho ntabwo babigezeho impamvu nyamukuru washingiyeho ni izihe mbese ibaruwa yawe wayanditse ryari vetus nshimiyimana Eh, hashize amezi abiri nyanditse ntabwo napresiza neza itariki ariko hashize amezi abiri nyanditse impamvu watanze ni izihe impamvu ya mbere ni ukutavogera kwanza itegeko iryo ari ryo ryose cyane cyane ibihugu bya afurika impamvu ya kabiri ni kuba i- ibyaba byaragezweho byakagombye kuba byaragezweho mirongo itanu ku ijana ntabwo byagezweho hari ibyagezweho ariko hari n'ibitagezweho ibyo bya- bitagezweho rero nibyo byatumye nandika inteko nshinga amategeko nyisaba ko iriya ngingo y'ijana na rimwe itahinduka ikindi ngewe umunyarwanda mfite uburenganzira ku gihugu cyanjye mfite gutanga igitekerezo mu itegeko nk'uko ugomba nzi ibinyemerera ngaruke gatoya ku ku cyaneye kuba natumaye nakandika iriya leta isaba ko iriya ngingo y'ijana na rimwe itahinduka kuko hari ubukene bwinshi mu gihugu hari abashomeri benshi mu gihugu kwirengagiza ururimi gakondo rw'ikinyarwanda ugiye kuri rdb rdb ikorera abanyarwanda ikorera mu rwanda ariko ikitwa rdb fowa ntabwo byumvikana n'ibindi nabasha kuvugaho hanyuma hakabamo no kwirengagiza abantu abakene iyo bagiye gukora urutonde rw'abantu b'abashomeri babahera kuri babandi barangije sogonderi kuzamuka ntabwo bahera kuri ba bandi bagize ikibazo cyo kutiga bitewe n'intambara yabaye muri mirongo icyenda na kane yereka tubiganireho Hanyuma none ihangane batangire gato ihangane gato nkurikije ibisobanuro utanze vetus aho uri mu rwanda birumvikana ko ibaruwa wandikiye inteko muri make itibanze na- gusa ku itegeko nshinga ryahindurwa ahubwo wibanze no, no ku nshingano inteko ubwayo yagomba kuba yaragejeje ku banyarwanda niko bimeze urakoze cyane ndumva ubizi urakoze cyane nawe ndagushimiye ahubwo se muri bibiri na gatatu muri kamarampaka yo gutora itegeko nshinga itegeko nshinga ririho ubu wararitoye toye ntabyo natoye nta nubwo waritoye natoye perezida natoye abadepite ibintu nk'ibyo vetus nshimiyimana umaze kwandika iriya baruwa yawegejeje ku nteko inteko yarayakiye yaragusubije hakurikiyeho iki inteko yarayakiriye interaho kashe ya serivisi ya reception kashe de reception nta gisubizo kindi nabonye gusa ahubwo hari ibyagenze nabi kuri ngewe mu buhe buryo haciye iminsi ikinyamakuru kimbaza kuri ibyo bintu nyibwiraho nk'uko mbivuze nk'uko nguko nibwo natangiye gutotezwa nibwo natangiye kubura umutekano nibwo natangiye kuba serivisi nakabaye kuba nabona muri leta nizeye neza ko wabikurikiye perezida w'u rwanda paul kagame yakunze kumvikanisha neza ko abanyarwanda bose bagomba kugaragaza icyo batekereza kuri kiriya kibazo cy'itegeko nshinga wowe wabigaragaje uko ubyumva mu burenganzira bwawe wigeze wiyambaza umuvunyi cyangwa se perezida w'igihugu ku kibazo cy'uburenganzira bwawe mbere y'uko ujya kuri perezida hari inzego z'ibanze ugomba kubanza ukanyuraho izo nzego z'ibanze nizo nakore- na- nabanje mbyereka ikibazo cyanjye um, babwira uko byagenze njya kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ndabibabwira polisi y'igihugu nayo irabizi ntacyo bamfashe kugeza ubu ngubu ndi mu buhungiro ntabwo ndi gukora ntabwo ndi mu rugo iwanjye ntacyo navuga kugeza ubu ngubu kirafatika ku buryo numva ko naba mfite umutekano bitewe n'uko nawubuze kandi mu nzira zigaragara nagaragaje none se kuba twumva muri uyu mwanya ku nteko ubwayo yifuje ko abanyarwanda bagaragaza ibitekerezo byabo kuri perezida wa repubulika icyifuzo cyawe cyangwa se icyo wumva ubuyobozi bwakumarira ni iki icyo numva ubuyobozi bwamarira kugeza ubu ngubu ntacyo bamariye sindabyizera neza impamvu nabyizera neza nagiye kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nifite ikibazo mfite nigaragariza ikibazo cyanjye ahubwo i- uko nakigaragaje byarekeye aho ngaho, ahubwo babaye nk'abarimo kuneka nabo ikindi cya kabiri haje inzego nyinshi zitandukanye zimbaza kuri icyo kibazo hari hari neva egeni neva egeni sinzi nimba nayo ijya muri icyo kibazo yarambajije ngo irashaka kumfasha shize ukwezi mbajije icyo kibazo nta kintu yamfashije komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yageze n'iwanjye aho nari ntuye ubu ngubu aho nari ntuye yarahageze ariko urumva kuri njyewe ntabwo ndavuga ngo ni iki cyaba cyaba cyarakozwe nk'uko nagaragaje ikibazo cyanjye nagize nyuma yo gutanga kiriya gitekerezo kandi perezida w'u rwanda yaravuze ngo dutange ibitekerezo tukigani tuganire kuri iyo ngingo nta hohoterwa cyangwa ihungabana naba nahura naryo iryo ari yo yose kugeza ubu ngubu napfa napfa simbizi ariko gusa niyo napfa ikinyoma ntikizatsinda ukuri uri umwe mu banyarwanda bahagurutse uretse amashyaka ya politiki yagaragaje mu nyandiko ko adashyigikiye ko itegeko nshinga ryahindurwa wowe warabyanditse muri make ikintu wumva cyane kurusha ziriya miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi banditse basaba ko ryahinduka wowe icyo wumva bariya miliyoni b'abanyarwanda batumva ni iki wadusobanurira kurushaho icya mbere navuga mu rwanda habaye amororerwa mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane habanje kuba ibintu bitandukanye ku maradiyo kuri bamwe mu bayobozi cyangwa se muri bamwe bakoze ibyo bintu ntabwo leta y'u rwanda yabigizemo uruhare ariko iyo haza kuba abanyarwanda bashishoza n'ibyabaye bisesero bisesero niyo ni abanyarwanda birwanyeho iyo haza kuba abanyarwanda bashishoza bakareba kuri icyo kintu bakabanza bakakinegosiyaho neza bakakiverishiya byari gufata ingufu nke kuruta uko ikintu cyose twajya twikiriza icyo twumvishije cyose tukikiriza hatabayeho gushishoza kw'abanyarwanda cyangwa se kw'abantu icyo kintu kireba tukareba ingaruka zacyo mbere ntabwo mvuga ko leta y'u rwanda ishaka gukora ikibi ahubwo ndimo ndagaragaza ko ingaruka zaba nyuma ya biriya byose izo tubona mu burundi izo tubona mu bindi bihugu bishobora kutubaho tutaragize gushishoza mbere ko icyo kintu kiba urugero nimba umuturage avuga ngo ndashaka ko itegeko ridahinduka umuyobozi akayobora igihe icyo ari cyo cyose ashaka nk'uko ibyifuzo mbyumva aho babivuga ntabwo bizagira iherezo ni ukuvuga ngo ntabwo na demokarasi izaba iriho kandi niba hariho gusaranganya ubuyobozi nkeka ko haba amahoro meza kuruta uko abantu bajya basimburana ku buyobozi mu gihugu habaye intambara ariko mu gihugu habaye ikindi kintu runaka byaba byiza yaba ari demokarasi so niyo mpamvu mvuga ngo kugira ngo tubone ko icyo kintu cyaba cyiza ni uko twabanza tukareba ingaruka tudatekereza dutekereze ku byiza no ku ngaruka yego perezida yakoze ibyiza twese turabyemera hari byinshi byiza yakoze ariko hari n'ibyo yakoze ibyo ngibyo nabyo tugomba kubimenya icyo ngicyo rero nicyo twakagombye kureba tukagiha umwanzuro nk'abanyarwanda tukavuga ngo turebe ibyiza bigezweho turebe n'ikibi gishobora kutuzaho turebe noneho ni n'ejo heza hazaza kuko twebwe turi ibitambo by'abana bacu turimo kubyara kimwe n'uko twebwe turimo kugiraho ingaruka na jenoside yakozwe n'abatubanjirije baturusha imyaka icyo ni igihugu twisanzemo icyo gihugu twisanzemo ni nayo mpamvu dukwiye twebwe nk'urubyiruko dufite hacu heza hazaza tugomba guharanira niyo mpamvu tugomba guhaguruka tugahagara tugapfira ukuri ariko bariya bandi bazaza bakaza twarababereye ibitambo so habeho gushishoza hanyuma tugashishoza no ku byo tugiye gukora nimba nta ngaruka yaba nyuma y'ibyo bintu ntabwo mfite ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo mfite ingengabitekerezo yo kwanga perezida ntabwo mfite ingengabitekerezo yo kuba natera igihugu ahubwo ndimo ndagira ngo u rwanda rwanjye rw'ejo hazaza rugombe kugwira uvuze cyane ugarutse cyane ku ijambo gushishoza sinshidikanya ko washishoje ujya gukora iriya nyandiko igeza ku nteko uvuze ko aribyo perezida paul kagame ishyaka rya fpr ryavuze ko yagirije abanyarwanda kuri byinshi n'abantu benshi babigarutseho ariko wowe uti hari ibyagezweho n'ibitaragezweho watubwira ku buryo bwumvikana neza vetus shimimana ikintu kimwe cyangwa se bibiri rwose byumvikana perezida kagame atagezeho wabwira abanyarwanda uti namwe mushishoze mbere y'uko kuvuga ibyo bintu reka mbanze ngo urugero wowe umunyamakuru uwaguha miliyoni eshanu izaza nyuma y'imyaka icumi n'uwaguha miliyoni imwe izaza mu kwezi kumwe watora iki icyo kibazo mpaye nta kibazo sinakigusubiza ariko ndagiha abatwumva muri uyu mwanya bacyumve bashishoze babizirikane bisubize ikindi rero ndibutseho kuba i kigali hari isuku hakaba hari amayetaje hakaba hari n'ibindi ntashobora kurondanya imihanda n'ibice ibyo ngibyo ngewe mbifata nk'amawuwa iyo amawuwa ari iwawe mu rugo ubona ari byiza ariko utabibyaza umusaruro iyo mu rwanda uvuga ngo nta kazi gahari ukambwira ngo hari amazu ngewe mbifata nk'amawuwa iyo mu rwanda uvuga ngo hari ubukene bwinshi hanyuma ukambwira ngo hari imihanda ibyo mbifata nk'amawuwa ni indabyo ubwo ngubwo nshaka kuvuga iyo uvuga ngo wateye imbere ukabona ururimi rwawe ruri mu incamare mutabasha kubyumvikanaho hari ibintu utamenye icyo gihe nk'umusoreshwa ngiye nubwo nakwishyura n'ijana ryanjye nta nubwo naguha n'ijana ryanjye nk'umusoreshwa hanyuma icyo gihe iyo bigenze gutyo amanota urayatakaza ntabwo naguha mirongo ijana ku ijana kandi bose wawe ariko iyo bigenze neza wenda ntibigende neza uravuga utamaburaburizo niyo mpamvu naguhaye ruriya rugero nkubwira ngo wagwa miliyoni n'ibihumbi ijana icyo gihe niho ubonera icyo kintu icyo cyakabaye kuba kikumarira kikaba kitaragize icyo kikumarira ukacyambura ama ndagushimiye ni vetusi Icyo nakoze.
nshimiyimana tuvuganye ari mu rwanda birumvikana vetusi ikibazo cyawe wambajije sinahise nkigusubiza ariko nagize nti abatwumva ni benshi icyo kibazo wacyababajije nabo bacyumve bashishoze bagusubize ariko nabo bisubiza urakoze cyane hari icyo nagarukaho yego ndagaruka ku kibazo cy'umutekano wanjye Icyifuzo Ari cyawe ni ubu kugeza- ikihe?
kugeza ubu ngubu nakubwiza umuryango ntabwo nkora ni mu buhungiro bitewe n'umutekano wanjye mukeya nta mutekano mfite. mfite ubwoba ko ejo n'ejo bundi napfa so hari ubuvugizi nshoboye hari icyo mwashobora mwafasha ariko nkabona umutekano n'uburenganzira bwanjye mu gihugu cyanjye sinabona sitati y'ubunzi ndi mu gihugu vetusi nshimiyimana impungenge zawe z'umutekano ndazumvise abashinzwe umutekano mu rwanda abayobozi mu nzego zinyuranye batwumvise ndagushimiye cyane yego nawe ugira amahoro ejo bundi kuwa gatanu i buruseli mu birigi amashyaka atanu ya politiki y'abanyarwanda arimo fd inkingi rnc ihuriro nyarwanda pdp imanzi ps imberakuri n'amahoro nabyo byarakoranye bigirana amasezerano yo gukorera hamwe ariko kandi abayahagarariye twaravuganye bagira icyo batangaza ku bijyanye n'itegeko nshinga mu rwanda abo ni bwana gerivasi condo na- w'ishyaka rnc ihuriro nyarwanda na bwana ry'umugabe jean batiste w'ishyaka ps imberakuri ibibazo biri mu rwanda mwembi murabikurikirira hafi gusinyira amasezerano i buruseli mu birigi n'ibibazo biri mu rwanda ese guhindura itegeko nshinga bwana gerivasi condo mwe mubibona mute Eh, murakoze bwana karekezi kumpa ijambo kuri icyo kibazo Eh, kuba twasinyiye ayo masezerano i buruseli ni ikimenyetso gikomeye cyane Eh, kuba eh, nyuma y'ayo masezerano twagiye mu muryango w'ubumwe bw'i buraya kugira ngo tubabwire impungenge tewe na biriya bintu byo perezida kagame eh, yakoze kugira ngo akore ibishoboka byose bahindure iyo tege- iyo ngingo y'ijana na rimwe noneho abone uko yakomeza kujya kwiyamamaza kuri manda ya gatatu twari tubikomeyeho cyane twagerageje no kubasobanurira kumva mbese ibyo bintu iyo bamwe batubwira ngo bafite abantu barenze miliyoni enye cyangwa hafi aho zatanze petisiyo yo gushyigikira ko igitego shingiro ryahinduka abo bantu baba ari bande twabagaragarije ko uwa mbere ari perezida paul kagame uzi neza ko aramutse avuye kuri ubu butegetsi hari inkiko zimutegereje tubagaragariza ko abandi bas- ba- bashyigikiye ibyo bintu ari abambara ibi ni ukuvuga abafatanyacyaha we na na perezida kagame bagiye bakora amarorerwa muri iki- muri muri kariya muri kiriya gihugu no muri kariya karere hanyuma abenshi nanone muri abo banyarwanda ni abahahamuwe na buriya butegetsi bwa perezida paul kagame babona ikintu cyose akavuga ati aho gupfa none nzapfa ejo cyangwa se akavuga ati nta kundi nabigira akemera agahari bakanyukirwa ibyo yamutegetse byose akabikora kuko atabikoze ari we n'umuryango we bashira hanyuma rero tukababwira ko hari n'abandi banavuga bati usanze umuntu asenyurwe umutinya umu- umutiza umuhoro hakaza ndetse ga n'abandi bavuga bati umwana wundi iyo usanze arya ibitaribwa ukomisazi ibyo byose rero twamara kubibasobanurira kwereka ko ari cya gitugu ni igitugu kidasanzwe twagerageje kwita mu gifaransa ikintu cyitwa dictocracy mu kinyarwanda ni igitugu cyubatse mu rutare nagereranya no kubatse n'urutare rumwe ari uko wafata urutare rwa ndaba ukagerekaho urutare rwa ngarama ukagerekaho urutare rwa kamegeri ukavuga uti iki gitugu cyawe ukuntu gikomeye noneho ugashyiraho umwenda wa rohonsa ukatwikira ngo iyi ni demokarasi abantu bose barimo babona ibibera imbere ibiri muri urwo rutare n'izo ntaruko nabivugaga gusa bwana gerivasi condo icyo umunyarwanda utwumva ubu uri mu gihugu yibutse miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bandikiye inteko bayisaba ko itegeko nshinga ryahinduka yagira ati mwe muravuga muri hanze y'igihugu bagezeho mwe bwana ry'umugabe jean batiste mu ishyaka ryanyu ps imberakuri iyo mwumva ko muvugira i buruseli mu birigi kandi miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi barasinye basaba ko itegeko nshinga ryahinduka mwumva ibibera mu gihugu mubikurikirira hafi cyangwa nyine ngewe ndi hanze ariko nk'uko mubizi ishyaka prs imberakuri ni ishyaka ryashingiwe mu rwanda kandi riba mu rwanda ku buryo rero umunsi ku munsi mba nzi ikintu cyabaye yuko ari abarwanashyaka ariko cyane cyane abayobozi b'ishyaka turavugana urumva ntabwo wahagararira abantu mutavuganye ku buryo rero ibyo bibazo byose biba ukuntu babatera ubwoba ngo bajye gusinya cyangwa se ukuntu ba- bamwe ba- bajya nko mu nama barangiza bagafata impapuro z'abantu baje mu nama biyanditseho bazi ko bari baje mu nama bakavuga ati ubu rero twese tugiye gutanga zino mpapuro niba hari umuntu ufite icyo avuga akivuge kandi bo bari basinye in- in- impapuro bazi neza ko ari iz'inama atari ibyo byo kujya guhindura itegeko nshinga ariko nanone nk'uko conda bivuze aho gupfa none wapfe uyu munsi baravuga ati nimureka tumureke abikora uko ashaka ariko igihe nikigera ko bihinduka bizahinduka kubera yuko ntabwo kagame yavutse u rwanda ngo ruvuka u rwanda ntirwabaye ko ariko kavuga- kagame avutse kagame yaje arusanga kandi kagame nanapfa azasiga u rwanda na mbere ye hari abandi bagiye bategeka buri wese yagera ku butegetsi akumva yuko mbese ngo byarangiye atariho ntabwo u rwanda ruzabaho ubwo rero muri makeya abantu bari mu rwanda uyu munsi nubwo babona ari ikinamico rikora bakicecekera ariko bazi ibiba- ibi- bazi biba igisigaye rero ni uko hari igihe bazatinyuka bakavuga bati nyamara ibi tubeshyira ngo turagukunda ntabwo tugukunda we azakizwa n'amaguru yirukanye nibyo navugaga bwana ry'umugabe ni ibitekerezo mutanga birumvikana ariko umuntu aragira ati mwagombye kujya i buruseli kugeza ubutumwa bwanyu ku muryango w'ubumwe bw'uburayi ariko mu rwanda abanyarwanda ubwabo nk'uko muvuga demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage none abanyarwanda barahagurutse inteko irabumva nayo ifata akayo ijya kuvugana n'abandi baturage basanzwe mu giturage iwabo yumva ibitekerezo byabo inteko yatangaje ko mu banyarwanda bose yahuye nabo icumi gusa ari bo bagaragaje ko batemeye ko cyangwa se batifuza ko itegeko nshinga ryahinduka bwana condo iyo si demokarasi irambuye nicyo cya gitugu nicyo kimenyetso cy'igitugu twari turimo tugerageza gusobanura ibyerekeye imibare murabazi buriya butegetsi igihe cya twagiramungu yajyaga kwiyamamaza muri bibiri na gatatu ubanza baramuhaye amajwi nka atatu ku ijana atatu ku ijana bazi neza ko ari nawe wari watsinze ayo ma- ayo matora Kubu- bibuye rero abo bantu bakubwira ngo ni abantu icumi batashaka kugira ngo batorwe ubikube na zeru rwose ubikube na zeru nibyo nakubwiye ko bashaka kuramuka ikindi rero abo banyarwanda birumvikana barababaye ni nayo mpamvu tuvuga tuti inkono ntihira ikibatsi ihira ikibariro kuri bo abababaye bose bifuza ko ubutegetsi wagenda ukaburika nonaha ariko iyo ngoma y'igitugu kimeze kuriya ugomba kubanza gusiba amayira ajya mu kigega amayira yajyaga ivana ubwo izo ngufu arimo n'izo mfashanyo z'amahanga z'imiryango mpuzamahanga umunsi babashije kumva neza icyo gitugu urambwira uti barakizi umunsi babonye abanyarwanda ba- bumva ba- biteguye kuba banasimbura ubwo butegetsi ndakubwira ko buzagira gutya ukabona ubutegetsi buhirimye nta n'isasu buri ku isi ubutumwa numva mufite bwana condo gerve gervasi muragira muti mu byo mugamije ni ugusibira abanyarwanda ikigega niko bimeze bwana ry'umugabe nsobanuye Ndagira gusubira ngo kagame mbanze- ikigega mbanze nuzuze si abanyarwanda gato ku magambo yavuze hari ahantu wavuze uti icyo arashaka kuzaho ni uko urabona hari umuntu umwe w'ikibungo wandikiye inteko ababwira ati nge ndabona kagame atagombye kwiyamamaza ndumva yaranyuze kuri radiyo yanyu amenyesha abantu ukuntu arimo guhigwa ko adashobora gutaha mu rugo icyo rero ni ikintu kikwereka yuko ahantu hose barazitiye kugira ngo bace- bace intege abantu babatera ubwoba ndabashimiye cyane bwana jean batiste ry'umugabe w'ishyaka ps imberakuri na bwana gervasi condo w'ishyaka rnc ihuriro nyarwanda tuvuganye bari buruseli mu birigi ni nyuma yo gushyiraho umukono ku masezerano yo gukorera hamwe hagati y'amashyaka atanu amashyaka fdu inkingi ishyaka rnc ihuriro nyarwanda ps imberakuri pdp imanzi n'ishyaka amahoro ndabashimiye mwembi Eh, namwe Murakoze, murakoze Bwana cyane.
Karenzi.
mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku bakomeje kutwumva nshimire uyu watwandikiye witwa Justin nyanshwa wakurikiranye ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize yagize ati nakurikiranye ikiganiro cyahise kuri radiyo ijwi ry'amerika mu gitondo tariki ya cyenda y'ukwezi kwa munani abatumirwa bari umuvugizi wa fdr hamwe n'umushakashatsi mashimango abubakre ubusanzwe uba mu bufaransa ubu akorera ubushakashatsi muri centre afurika justin nyanshwa yagize ati ndifuza kugira icyo mvuga kuri bimwe mu byavuzwe n'umuvugizi wa fdr kuko numva bihabanye n'amategeko agenga impunzi yaba amategeko y'igihugu cyazakiriye ndetse n'amasezerano mpuzamahanga areba impunzi yasigwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na rimwe nyanshwa rero ndagushimiye ibibazo nk'ibi ntibishira uyu munsi ntituvuganye ntituguhaye ijambo ariko tuzakugarukaho mu biganiro byacu bitaha nawe tuguhe ijambo gusa muri uyu mwanya turagushimiye cyane dushimiye kandi namwe mwese mwatwumvise mu kiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mukomeze mugire ibihe byiza